Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan suura qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتو تهد قيفة تراديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سكن تاقويا كمسات أبني لها النجر murtii dhaddacha jaalalaati fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lawaa Islaam turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبلي مسلما قبر الربي لقيفتوتا هردفوتا تي في نور الهدى أكمسن إقتوتا إينادا سنكرا بروغرا بروغراما ددتش جالالا تي في ركتش سنة إرقتن ولما قال لي خيسن وهند درة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلي مسلمة أكما أدات تقا إينا تن إينا إرقيتش سناتي قال من إينا تنالين إبجها في جاتمي سقلي إيتالين برتا أما من خدان كيس جروتي أكجو أبليس خين يخن إينا إسا خيزتي Odoon iyyannoo tanatti hin seenneen duratti obbolootan kiyya kadhalaatii fi kadhiiraa warreen biyya taa'anii alatti waaqaa dhiman warri ala taa'ee biyya keessatti waaqaa dhimtan rabbi keessan sodaadha. Bakka teessanirraa wal jala deemtanii wal basaasuu oduu bakka hin qabne funaanuurraa fagaadha. Inninis bakka jirutti haasida qaba. isiilleen bakka jirtutti haasida qabdi. Namni dhugaadhaan dhugaadhaan bultii ijaarrachuu fedhu iddoo isaatti wal quba qabaachuu wal amanu wal basaasuu dhabu intala takka hoggaanii fi gartee eh, bultii wajjin ijaarrachuudhaaf kaate odoo isii tanaa wajjiin karaa tokkolleen sossoone isii booda qo'achuu isiilleen isa booda qo'achuu. kana boodaan karaa warra garagalanii wal halaaleeffachuu niqaa waliin godhachuu akkanumatti maqaa qaa wal qaadhimanii nuti qaadhima jedhanii yeroo dheertuu haasawaa waliin shuquluun shari'aa keeysatti dhorka. Akka ijoo obboleessi keenya kun duuba hoyyannaa isaa keessatti an hedduun hawwii ture bultii ijaarrachuudhaaf. Akkuma sanittiin rabbiin na afaan fide intala takkaa duba hoggaan isii arkee qalbiin kiyyattina bu'ee isii jaaladhe. Garuu intalti tuni amma keessatti biyya Turkii jirti. Haa ta'u akkasumaanuu intaluma biyya tiyyaati ollaallee wal beeynallee. Mana barnootaa keessatti illee rabbii waliin nu fide yeroo takka. Intala tana duubaa hedduu wanni isii na jaalachiisee na gammachiise isiirra haala bareedaa isiin qabdu nama cufaa wajjin akkuma san sanii olitti ibaadaa rabbii illee ni jabeessiti. Na bira kuttee mataasii bira kuttee anallee diin rabbii irratti ibaadaa irratti na jeynoositi. Haala bareedaa fi ibaadaa isiin qabdu kanaa fi toltuu isiin khayrii irratti. na yaamtu kanaatiitu akkaan daddafee haadha mana kiyya ishee godhuu na godhe walumaa galattu isiilleen duuma bultii waliin jaarrachuu kanaaf gammachuu dhanarraa qabdi. Rakkoon ammoo gara keessan na fidde intalti tuni biyya turkii jirti ani bakka biraatiin jira. An nama tokko gartee ka guyyaa fuudhaa taa'u tokko yoomumaan intala tana fuudhaa gaafamiin gartee isii warra godhaa murtiin qabne tokko. Gaafam isiin tunis qaraatii fixxee biyya deebiteedhaas waan hin irraa beekuu hin qabu. Tanaa tana jidduutti odoon firraa illee murtiin qabaanne waan hin qophaa'u hin jirreef jecha hammaan sirraa'uu ibsirreessu. yoon gartee yeroo dheertuu isii tanaadha wajjin akkanumatti haasawa shuquluudhaan hirriba wal dhoorkuudhaan jaalala gartee shayxaanaa waliin mul'ifachuu kanaa wajjin kan yeroo fudhattu taate kana keessatti karaa islaamummaa keessatti wanniin itti si gaalamu ni jirti. Akkana jaa obboleessi keenya barataan barataan mana hodhanii yaa obboleessa keenya ta duraa wanni siin jennu shari'aan islaamummaadhaa. jaartii godhachuudhaaf intala takka ta namaa taatu ifiifis jala deemanii barbaaduuf karaa namaatiinis barbaaddachuuf akkuma san isii wajjiinis wal dubbisanii wal barachuu shari'aan islaamummaa hin dhorkitu. Yoo siniin jiraanne namni kamitti wal barata namni kamitti wal qaadima jechuudha. Tokkoffatti wanni ati beekuu qabdu tana shari'aa wal barachuu duraan dhaabbattu akka taate beeki. lammeessa intala tanaa ati odoo gartee dheerinaa fi konkonaa fi luuccaa fi shanyii fi gosaa fi barbarattuudhaaf hin tahin diinsiitii fi ibaadaasiitii fi haala bareedaa qabduuf jaalachuun kee kun waan rabbi bira jaalatamu waan dhiirtinii fi dhalaalleen gamalachuutii filachuu qabani. Sadeessa wanni immoo shari'aan si duratti dhaabbattu shari'aan sirraan jaalanne yeroo dheertuu akkanumatti hagarteen talatana warra isaaniillee dheyxee naa kennaa hin jenne isii wajjin yeroo dheertuu kanatti haasawa feeddaguun kuni nama dhuguma san imaana qabu biratti jaalatamaa miti. Afreessaa namnummaan aaqila tokko aaqila ta'ee rabbiin sammuu kennee fi yaada dheeraa qabu. Yeroo fuudhaa deemu bitaa mirga duraa booda saalaaleeti fuudha irratti murata. Tanaafu gaafa sirraa eegalee bultii jaarrachuudhaaf intala tana warra isaanii dheqee naa kennaa je'ee mikaa godhachuudhaaf maaltu chiin duratti na barbaachisa? ibsirreessee waa hunda qopheeffatee manatti galfatu bakka itti galfatutti qophaa'uu qaba. Shaniisa namni eega gartee karaa barbaachisuun akka aadaatti warra isaaniitii wajjin warra isaanii irraa sirreeffateen boodetti intalaa wajjin haasawa qabaachuu qaba garte. Gaafan bultiin jaarrachuudhaaf lafa jirta. Gaafan odoo fedhinnaa mataa keetii qofarra gabaabachuu hin taane isiillee dubbisuun barbaachisa. Eega walii galtaniin boodetti guyyaa akkanaatti naaf isii walii galle jettee warra keessanii fi warra isaaniillee dubbisuun barbaachisa. Jaheessa jaalaltiin mo'ate himattu odoo warra isaaniin dhaqin odoo neefi intala tanaa kennaa jetteen gaafatiin odoo intala tanani kaan godhatiin. yeroo dheertu kanatti hammanaa sirrooytuu waliin haasawuu barbaaduun kan kee kuni jaalala shayxaanaati irraa fagaadhu. Torbaysaa waan sirraa nama ajaa'ibsiisurra ilma dhiiraa tokko hagartee murtiin fuudhaa waa hundi harkasaa jirtu taate gaafam naasirrooytee fuudhaa gaafam intalti tun qaraatii xumurtii hin beekuun jecha nama aqlii qaburraa maluu miti. Tanaaf jecha eega nama tokko gartee ka qophaa waan jirre kurfaa waan jirre taate yeroollee fittiin gubiin isittillee yeroon gubiin rabbii kee sodaadhu. Saddeetaysaa wanni sirraa feenu obboleessa keenya waa hunda dura intalaas jaalatti eega isii jaalatteen boodatti khayri isin qabduu fi sharri isin qabdu hin beektu rabbii keetiin mari'adhu yaa rabbi intalti tuyyoonii fi duniyaa fi akhiratti toltuu walii galii qabaannu taate amrii siin haa laaffise yoo toltuu waliin qabaanne waliin hin qabaanne waliin tolle duniyaa fi akhiratti rabbi irraa na fageessi ji'iiti rakaa lama halkan salaatii du'aa'ii istikhaaraadhaa qara'i marraa takkaa fi lamaa sadiillee. Sayileensa yoo qophaa'insi fuudhaa sammuutee keeysa hin jiraatin yoo kurfaa'insi fuudhaa kishni kee jiidhaan ta'in yoo warra keeysanii fi fira rahima kee cufaa wajjin mariin qabaanne intala tan agartee haasaa wajjin feeddagaa jirtu dhaabi. Wanni irra sii caalu maali? Hamma rabbiin waa hunda harka sii galchu jecha rabbii keetii yaadadhu. أكم جئ ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا ي... لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله ورين شراكتني وان بلتين جارة منان كريفة منفق أنقدة مسروف أنقدة منان كبني دنديتي تنكبني هم قرتي ربي إسان درومسو لها سيسو فيه qalbii isaa feenxixuu kana adaba goosisee waan itti jirurraa akka fagaatu dhaamsa rabbiin nu dhaame ayata kana keessatti. Akkuma san nabiin keenya illeen alayhi salaatu wassalaam dhaamsi nuu dhaaman keessaa dardarootaaf faman lam yastaxiic facalayhi bisawm namni gartee dardarummaa isaa wajjin kalubbuunsaa fuudha feetu dandeetii kurfaayuu isatti hin qabne. if rakkee intala namaa hin rakkin soommanaan gargaarsifatee hamtuu dalagurraa akka fagaatu kana dhaamsa nabiin rabbiin nu dhaaman. Tanaaf jecha obboleessa keenya karaa caalu rabbiin si haa filu khayrii irratti eegamu rattiin boodatti rahima kee kan aadaa godhatanii haaloo namaa kennanii fuudharra namaa gargaaranillee mari'adhu rabbiin takkellee si haa filuu si haa laaffisuu siin jenna. Iyyannaan lammeessaadhaa teenyu ta'eeru iyyannaan lammeessaadhaa ta shamarraniiti. Haati galmee tanaa dhibba jaha fi saddeettami. Akka jettu obboleettiin teenyituun dhaggeeffadha. Yaa shamarran keenya dhaggeeffadha. Yaa dardarootii dhaggeeffadha. Warreen ala teessanii biyyatti dhalaa qaadhimtan warri biyya taa'ee alatti dhalaa qaadhimu. Isii haa taatu isaas haa ta'u inni biyya jiraatee isiin faan ala jiraatti isiin biyya jiraatee inni ala jira wal duuba deemanii wal basaasan duuba akka jettu obboleettiin teenyituun iyyannaa tana keessatti akkuma namni gaartee wal qaadhimutti naa fi gurbaan tokko wal qaadhimnee ama tokkoon dura eega wal qaadhimneen boodatti bultii waliin jaarrachuu irratti yaada wal dabarfannee nulachuu dhibbarraa dhibbatti walii galle haa ta'u. odumaan gartee intala talagaaniin fuudhaa gurbaa kananiin heerumaa jechuu sammuu keessaa qabuutiin oduun ajaa'ibaa nageesse geelota kiyyarra duuba hoo waan nama rifachiisu fa'a. Maali wanni nama rifachiisu? Gurbaan kuni abbaan isa dhali nama waan rabbiin hin jaalanne hojjetu. Abbaan gurbaa kana nama gartee maallaqaan sihirii bitatee namummaarraa horitti if jijjiiru. Booda yeroo fedhe immoo nama deebi'a. Gaafaan dubbii tana dhagaye abbaan gurbaa kanaa akkanaati jechuun yeruma san keessattiin garaa muradhe. Akkaan nama kanaa wajjin ilma nama kanaa wajjin bultiin jaarre jee. Maaliif jennaan ilmi gartee eegee abbaati abbaa jala deema. waan inni hojjetu kana ilminis boru abbaa isaarraa dhaalee hojjechuun oolu. Tanaaf jecha jaalalti isaa qalbii tiyyarraa baatee galmee isaa cufee achi kaaye. Garuu inniti silkii sanana bilbilaa tora yerootu yeroo hunda silkiinaaf bilbila jalaan fuudhu. Ni bilbila jalaan fuudhu. Wasanaanatti baanaan jalaa deebisee namana arrabooda duraa boodaanis akkana jettee tilifoona kiyya harkaan qabatin nan dubbisin. je'eetiin sagalee tee dhagahuu ilaal si arkuu dhiisi sagaluma teetillee dhagahuun fedhuu jeetiin itti cufe. Akkanumaa wajjin namni kun natti tumuu kana takkaan dhiifne. Booda inni kun silkii natti tumuu kanarraa dhiisuu dhabnaan mi'a figaa dhugaan itti himaa je'ee tilifoona ol fudhe. Akki jee naasin heerumin nalleen jaalatiin jijjiirami wannin sirraa fedhu takkuma qofa. wahuma si jijjiire kana dhugaa rabbiitiin naa himiinaan jedhe. Garuu ani immoo waan kana gaa oduun namarraa nageeyse oduu tana gartee itti himuu hin feene. Inni immoo maqaa rabbiitiin natti waywaatee waan kana naa himtuu malee je'eetii na rakke. Akkasuma wajjin ani oduu tana borutti qaanya'uun oolu je'eetiin himuuf dide. Garuutu wanni nin gartee an abbaa isaarraa dhage oduulee abbaa isaarraa tana geeyse ammaan dura abbaan isaa kun waan itti hidhameef hidhamee horii guddaadhaan mana hidhaa keeysaa bahe jechuun dhage. Tanaaf jecha gama keeysan ammoo wani nuural hudaa wanniin isinitti dhufeef namni kun eega nama akkanaa tahe yooniifin isa heerumuu kana dhaabe hoo. maaltu narra jira jechuuf hin dhufe. Yoo ammoo oduu tana gartee eeysaa fuutee kana gaafattan taate ani biyyan jiru ani gartee biyyan jiru alaan jira. Oduun nageessu oduun nageessu namarraa abbaan gurbaa kanaa waan nama ajaa'ibsiisu warra qabrii haaree hoggaa nama awwaalan deebi'ee baasee nama du'e kana nyaatuu naan jedhan. Tanaaf ganda gartee saanii kana keessatti nama gartee hoggaanii fi awwaalan torbaan tokko ni eegan. Waan waan meeshaa baafatu kana quba qabaatuudha saaniitiif jecha. Abbaan isaa kuniif geelonni isaa takkaawu shariikan isaa paartii hedduudha. Namoonni kun warra gartee nama du'e qabrii irraa baasee eega qabrii baasan duuba ruuxiitti deebisanii ruuxiitti deebisanii qabrii baasanii ruuxiitti deebisanii achi boodaan maallaqatti gurguratan. Ani immoo waan kana waan hin ijjetiyyaan arkee miti. Oduun akkana geessee fi gandi kun cuftinu gandi isaanii kun cufti waan kana oduu ni qaba. Ani yeroon amma jiru kana keessatti akkumaan duraanuu isin hime biyya alaatiin jira. Gurbaan naqaa dhime kuni biyya jira. anarra yeroon jiru tanatti umriin tiyya amma diidamii lama. Waruu wani na beekuu qabdan ammataa kiyyaaf diinillee baradhee hin qabu. Yoo waan akka malee isinittillee odeeyse yoon oduu namaa fuudhee hadagamullee ta'e wallaaltuu ta'uu kiyya naa beeka diinirraa humaan beeku. Ammoo kaan wallaalaan biyyaa baheen sanitti alhamdulillahi taa'aan jiru karaa zuumii fi karaa imootinis diin barachaatiin jira. Ammoo akkaan an quba qabutti abbaan isa kanaa nama addunyaa qabu ganda keessattuu jaarummaan beekama. Karaa ilma isaarraa immoo inni hokkamii yoo kana gaafattan taatan gurbaan kun ibaadaa illee ni qaba. Waniin ani immoo qabxii itti qabadhee jiru ta'e inni eebii qabu kanuma ibaadaas godhu kana musiiqaa jaalata. Akkanaa wajjin si jaaraa fi jimaa inni kun duuba yeroo cufaahu nin gorsa nu toltuu yaadaaf hoggaan toltuu isaaf yaadu kana sa'aat deetii ya'atiin tuni tanuma waliin gaafa ganda jirru waliin akkana turreemi tanuma akkana wal beynuumi tanuma akka fiifuu haala akkanaa keessa turteemi tan gartee muuziqaa adda addaa dhaggeeffachuu turteemi hanganumatti ala baatee sheeka taateeti narratti dhiichifta naan ja'a. haa ta'u namni immoo hedduu inni wajjin deemu ijoollee islaamaatiimi ijoollee kiristaanaati tana qofa wanniin gartee ani sarraa qabu. Garuutu wanni immoo dhibbarraa dhibbatti dhugaa jirtu taniin isinii himu isa dhabuudhaaf isa heerumuu dhiisuudhaaf rakkoon takkalleen tanatti dhagayamtu hin jirtuun isiniin ja'a. Tanaafuu dubbiin ijatiyyaan argu baadhus. oduun isinii kenne kana fakkaatti yaada qubsaa ta'e isin irraa hin eeggadha jette obboleettiin teenye tun. Yaa obboleettii teenya intalaa islaamaa intalti dhalaa takka eega bultii ijaarti takka hawwa bultii hin ijaarin nama tokko wajjin wal heerumna jettee eega ala baate. Ta duraatii sirrii sii dhoofachuu qabdi. Ani qaadhimaan qaba an abaluun na fuudha jettee nama cufatti sirrii sii odeessu dhabu. Intalti dhalaa takka dhiirarraayis haasida meeqaa booda jira ka ifiifis hin fuune ka isii tan akka heerumtuun feene. Dhalaarraayis meeqaa jira ta nama isiin silaa qaadhimaa kiyya jettee himtu tana qaadhimaa kiyya jettee himtu tana himtu kana warra heerumu fedhu. Kana keessatti duuba jiruun isiidhaa ta'if duraa hongoodha taati. Tanaaf namni gartee nama oduurraa dhagahuu fi nama wajjin haasawuu fi nama waliin mari'atu laallachuu qaba. Obboleettii teenya wanni gartee sirraa nama ajaa'ibsiisu intalti gaa muslima taate takka duraanuu ani beekumsa shari'aa islaamummaan qabu jettee himattee ala teessee nama tokko gartee ka warra keessan dhaqee sin qaadhimin. kawarra keessan hin gaafatin kani haasirraa hin qabne tokko akka waan jaarsa kee taheetti oduu achiifichi deemtee funaanuun sirratti haram calla. Jarreen ati gartee fira kiyya yoo maal kiyya jettee oduu isaanii fuutee namatti odeessite tuuni kan amma ati fiifu ala jirtu. Haa isaan biyya ta'anii oduu sii gabaasan kun waan gartee qalbii ilma namaarraa imaana qaburraa fagooti. Ammallee hojii haqarraa fagooti. Sihiriin maallaqaan bitamtee horii nama if godhanii boru gartee if deebisan waan dubbiin tun baaxila ta'uurraa siif galuurraa sihiriin nama uumaa gartee rabbiin uumerraan jijjiirtu. Namaas bineensatti jijjiirtu. wanni isiin jijjiirtu maal namni tokko gartee hawaa tahuu fedhe ija isaaniitti sihirii godha hoggaa waa takka tahuu fedhe hoggaa sodaachisuu fedhe hoggaa bineensa tahuu fedhe warra sihirii garteedhaan beekame rabbi isaan haa gabaabsu umrii isaaniiti warra kanaa bira dhaqeeti akka namni na arku yeroo kana bakka kanaatiin dhaqa aggaan achi dhaqe akkaan ija isaanii duratti leenca ta'u waraabeessa ta'u na godhaa ja'an. Sihiriin akkas ija namaati. Ija namaatti akkas godhuu danda'an. Daliilli kana jecha gartee rabbii keenya kan nabiyyallaa Muusaa alayhi salaam gaafa Fir'aawnaa wajjin dirree bal'oo iidaatti waliin bahanii waan rabbii mucjizaa isaa kennee fi waan jarri gartee warri gartee saahirtoonni isaa qeensoonni isaa sihirii hojjetan waliin baasanii gaafa san keessa maaltu argamere saharuu acyuna naasi wastarhabuuhum jeban rabbillaal saharuu acyuna naasi je jarri wanni isaan dirree bal'oo keessatti gadhiisan haada teepha ammoo ija namaatti maal tahe mul'atere saharuu acyuna naasi inam ija namaa jijjiiran sihiriitti godhanii haada santu masqaa ta'e jawwee ta'e ol ka'ee dhaabbatee afaan banatee ija diinfatee kanama fiigu. Hamma nabiyyallaa Muusaalleen wanni rabbiin naa kenne tuni tasaaniitii gattahuun ooltu dhiiroo na mohachuun oolan jeef dhaammatu takkatti rabbiin isaa jabeessee yaa Muusa laa takhaf innaka anta al'aaclaa jeeni bar. Hin sodaatin siitu gartee mohachuu jiraata ittuma dhiisi jeen akkasi rabbiin duubaa. gaafa jarri fixate taraan isaa geesse achi nabiyyallaa Muusaan uluma saataan achi darbe dirree keessatti. Uleen tun duuba masqaa gartee ajaa'ibaa hawaan isaan samii tachii sanarra gadhiisan kana cufa akka allaatti ilmaan lukkuudhaa lafaa gartee haammattuutti liqimsitee fixxe. Kuni harabbiiti. Siigalee tanaaf jecha sihiriin hin bitamtu. wanni bitame ija namaati akkasitti beeki. Odoo namtichi kun gartee warra sihirii waan akkanaa dalagullee tahee isaa fi abbaa gurbaa kanaa wanni walitti hidhan jiru rabbiin akkuma qur'aanatti nuu hime yukhrijul hayya min almayiiti je inni kun nama diin ta'uunsaa beekamaadha abbaan badaa ta'us ammoo gurbaa kanarraa niin fagaadha akkam jettan jettee nu gaafachuun kee dogongora guddaa gurbaan warra keeysanii isan beeku qaadhimatti sumaatu beeka malee gurbaan warra keeysan dhaqee isin gaafannee ni kaasin godhanne ati jaartii isaatii miti ati bilisa guutuudha feetu gartee bultii wajjin jaari feetu dhiisii suma laalti ammoo abbaan gartee gurbaa kanaatii fi saahibbansaa nama du'e qabriirraa baasaniiti ruuxiitti deebisanii achi boodaan gurguratanii jechuun Mee atummaan akka ilmoo namaatti sammuu teetitti ilmummaan namate ruuxii rabbiin uume meeytaa qabrii keeysaa baasanii ruuxiitti deebisuun yoo wanni kun sirri jettee ka fudhattu taate imaanni keekute. Kuni baaxili namnummaan imaana qabu tokkolleenu jecha gartee akkanaa kanan fudhatu hin dhugumsullee. Nami nama du'e jiraachisuu danda'u rabbiin ol ta'e qofa. sanuu rabbiin ajaja isaatiin Izraa'iliin gaafa gartee garri afuuf namni cufti kaafamu akkas ta'uu beeki. Ammoo gama keenyaa dubbii si rakketti ta'u oduu gartee cubbuu alarraa fuutee oduu si dhamaafte tanarraa falaya gartee kanu gaafattu taate wanni nuti dhumarratti siif dhaamnu namuma tokko ka rabbiin sodaanne ka ibaadaan qabne kama as yaa rabbii hojjetu isaa wajjin bultiin jaarrati. Yoo nama tokko gartee kasilaa inni gaarii saahibban jallisee namni kun yoonii fi waa barsiisa yoo gorsanni qaceelaatti amantu yoo taate odoo bultii wajjin hin jaarranne an namnin heerumuu qabu nama kanaa nama kanaa ji'iti waa hunda lafa kaayyadhu. Boru yoo inni daandii kanarraa honkolaate faskillee barbaaduu dandeessa. walumaa galattu wanni siif dhaamnu rabbii keetiin marihadhu istikaaraa salaati si galee namuma gartee heerumuu feetu ka maqaa isa dhawees haa ta'u ka ati hin beeynees haa ta'u yaa rabbi karaa kheyriidhaa na qabi nama kheyrii natti qabi nama ibaada qabu walin nu qabi haasida nurraa qabi jee rabbii kee kadhadhu rabbiin kee siif qeebalaadha. akkuma san haadha abbaa kee du'aa goosifadhu rabbiin karaa kheyrii siif haa filu siin jenna deebisa akkanaatiin hanga walitti deebinuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor luwaa'ul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii hadabaluu isiniin jenna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة